turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda bwemeza ko ku munsi ku munsi abandura virusi itera ingwara ya sida bageze kuri cenda igahitana indwi abagipfa abenshi ni uko baba baratinze kubimenya byuririza bikaza noneho akaba aribwo ajya gufata imiti kubera kato cyangwa se no kugira ubwoba we ni muganga saba nsanzimana atwara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda mu burundi naho umurwi w'urunani uri mu nzira nziza iwuganisha mu mahiganwa ya bal warayuhejeje inkino z'imirwi uri mu kibanza ca mbere hukaramuka utsinze kuri uno wa mbere uzoba uronse uburenganzira bwo kwitabira inkino za bal z'uno mwaka aha muri amerika donald trump aheruka kwegukana intsinzi mu matora abandanya gushira habona abo yipfuza kuzoshira mu mabanga atandukanye ido n'ido ni mu kanya isase nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru hirya nino ku isi tuyahereye ku mugabane wa afurika leta ya mali itangaza ko yishe abarwanyi benshi bo mu murwi w'abatwarege barimo indongozi nkuru z'uwo murwi yitwa fahed ag al mahud ubutegetsi bwa mali buvuga ko igitero c'indege itagira umudereva drone bwigamvye cabereye mu buraruko bw'igihugu umenyesha amakuru w'itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters akorera mu gisagara citwa tinzauten kiri ku rube mali ihanana algerie yemeje ivyo iki gitero avuga ko yaciboneye igisagara ca tinzoten cabereyemo igitero ejo kwa mungu kiri mu mino y'urunani rw'abarwanyi rwitwa cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de la zawad amasezerano y'amahoro hagati y'abarwanyi bo mu bwoko bw'abatwareg muri mali na leta y'ico gihugu yatewe ko igikumu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu muravyibuka yasambutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka gutyo intambara iba isubiye kwaduka hagati y'izo mpande zibiri wamaze kurwa muri iyo ntambara harimwo abasirikare ba mali n'abacangero b'abarusiya fahad ag ahmad ubutegetsi bwa mali bwemeza ko bwishe aza imbere mu bafise uruhara runini mu biganiro vy'amahoro hagati y'abarwanyi b'abacarege n'ubutegetsi bwa mali amafaranga uburusiya buzokoresha mu vya gisirikare mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ni menshi gusumba yo bwakoresheje muri kahise ibice mirongo itatu na bibiri n'uduce dutanu ku ijana vy'amafaranga leta y'ico gihugu itegekanya gukoresha mu mwaka uza bizoja mu vya gisirikare urubuga rwa leta y'uburusiya ruriko integura y'ayo mafaranga rwerekana ko muri rusangi ubushikiranganji bwo kwivuna bansi buzokoresha amamiliyaridi ijana na mirongo ine na zitanu y'amadolari ya amerika ugeranije nayo ubwo bushikiranganji bwakoresheje mu mwaka uheze hiyongeye ko ibice ibice mirongo ibiri n'umunani n'uduce dutatu ku ijana perezida w'uburusiya vladimir putin aza yamaze kwemeza ayo mafaranga abasesangura bavuze ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri ico gihugu bwahawe uburyo bwinshi kubera intambara ibandanye hagati ya burusiya na ukraine iyi ntambara tuributsa ko yatanguye mu kwa kabiri ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri niyo iz'imbere mu zikomeye zimaze kuba iburaya inyuma y'intambara kabiri y'isi yose ni intambara itwara uburyo bwinshi impande zose ukraine ahanini uburyo ikoresha ibukura mu bihugu vyo mu burengero biha amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari uburusiya bwo buriba ko ahanini tuve rero mu vy'uburusiya tuza muri amerika donald trump aheruka gutsindira amatora arabandanya gushira ahabona abo yipfuza kuzoshira mu mabanga atandukanye yipfuza ko ibiro bijeje gutohoza ivyaha fbi bitwarwa na cash patel yahoze ari umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano akaba ari n'inshuti magara ya trump ibi bisigura ko donald trump niyo yamara gushika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ashobora kuzokombora christopher roy ku burongozi bwa fbi christopher ni umurepublika nka trump ari mu burongozi bwa fbi fbi kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi amategeko ya amerika ategekanya ko manda y'utwara fbi imara imyaka cumi uburongozi bwa christopher bwoheze rero mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi trump niwe yaramugenye muri bibiri na cumi n'indwi inyuma yo kwirukana james comy amuziza ahanini amatohoza yakoze ku kwiyamamaza kwiwe ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu donald trump n'abamwegereye ntibaraba ryiza christopher niwe yatanze uburenganzira bw'uko umuhana wa trump witwa mar alago bawusaka bahigamwo impapuro z'amabanga y'igihugu yatwayeyo kandi kizira mu bandi trump amaze kuvuga ko ashaka guha ibibanza harimo charles kushner ashaka ko aba ambasadeur wa amerika mu bufaransa uyu ni se w'umukuru wa trump yitwa jared kushner aya makuru agezeho n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu rwanda makungu yaraye ahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ubwandu bwa sida ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda bukemeza ko ku munsi ku munsi abandura n'abahitanwa n'uwo mugera barenga batanu ibindi kuri ino nkuru n'umenyeshamakuru wacu gloria tuyishima minisiteri y'ubuzima mu rwanda itangaza ko buri munsi habarurwa abantu icyenda bandura virusi itera sida naho barindwi buri munsi bicwa nayo minisitiri w'ubuzima mu rwanda dr sabin sanzimana arasobanura impamvu uyu mubare ukiri ku kigero cyo hejuru abagipfa abenshi ni uko baba baratinze kubimenya ibyuririzi bikaza noneho bakaba ari bajya gufata imiti kubera kato cyangwa se no kugira ubwoba rero uwaba akeka ko ayifite cyangwa se utaripimishije ni byiza ko abimenya kare kugira ngo atajya muri abo ngabo bazahitanwa nayo cyangwa se ataba ahubwo no mu bayikwirakwiza n'abo ngabo bashya ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wizihijwe ku munsi w'ejo mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba mu nyubako ya kivu intare ya rena byari byitabiriwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'imiryango mpuzamahanga yita ku buzima impamvu iki gikorwa cyashyize muri aka karere kuri iyi nshuro ni uko ariko karere ka mbere kagaragayemo umuturage wanduye icyorezo cy'ubushita bw'inkende mu kwezi kwa karindwi leta y'u rwanda yatangaje ko yacyanduriye mu gihugu gituranye cya repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko twabisobanuriwe na minisitiri w'ubuzima mu rwanda dr sabin sanzimana iki ni icyorezo cya mpox nacyo kiracyahari kandi cyandurira mu mibonano mpuzabitsina twabihurije hamwe kuko akarere ka rubavu ariho hari hagaragaye ibipimo by'abantu banduye mpox kandi bigaragara ko yanyuze mu mibonano mpuzabitsina cyari ikingiye ni ubukangurambaga rero bukomatanije tuzaba dukorera hano mu nkuru y'ijwi rya amerika iheruka gukora twaganiriye n'abakora uburaya bo mu karere ka rubavu bakira abagabo baturuka no muri repubulika ya demokarasi ya bakira abagabo baturuka no muri repubulika ya demokarasi ya kongo aba ni bamwe muri abo bahawe urukingo impamvu twumvaga bikenewe cyane ni ukubera yuko nuko twabonaga ari ibintu bikabije kandi bishobora kuba wenda byanakwica umuntu vuba cyane nanone nk'abantu baba bafite nk'abana ku mwana biba bigoye kubona urwaye ufite n'umwana ubwo rero twashimishijwe no kugira ngo leta y'u rwanda itwiteho turi abantu baciriritse twabonye yuko natwe turi abantu b'agaciro minisiteri y'ubuzima mu rwanda ivuga ko urubyiruko ari rwo rufite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida ariko ikanagaragaza ko hakiri icyuho cy'uko udukingirizo tugihe gihenze ku bafite ubushobozi buke ibi ni byo dr ikuzo basile umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc atubwira bijyanye rero n'udukingirizo tuba duhenze umuntu ashobora kugahenda bitewe n'uko acuruza cyangwa bitewe n'uko abona abakiriya bahagije ariko niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise hari kiyosike yabaga inaha itanga udukingirizo ku buntu amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane ni nayo mpamvu muri iki muri iyi wikendi haje indi nshyashya nanone yo kugira ngo tworohereza abantu kubona udukingirizo tutabahenze ipfunwe mu rurimi rw'icyongereza bakunze kwita stigma ryo kwipimisha virusi itera sida naryo riri mu bituma bamwe batipimisha ngo bamenye uko bahagaze dr ikuzo tukabongera ubumenyi kuri virusi itera sida kandi twabumvisha ko kuba ugiye kwaka serivisi zo kwirinda virusi itera sida bitagakwiye kugutera ipfunwe kuko bizagufasha kwirinda ukamenya uko uhagaze ni niyo mpamvu no muri serivisi dutanga hazamo no gutanga ibikoresho byo kwipima ku giti cyawe ukaba wamenya uko uhagaze utiriwe ujya kwa muganga ibyo rero ni mu buryo bumwe tugenda dutangamo serivisi dufasha n'abo ngabo batemenya kujya kwaka serivisi nk'uko twabigaragaje dr saben sanzimana ushinzwe minisiteri y'ubuzima mu rwanda niho ahera asaba abaturage kurandura sida by'umwihariko urubyiruko ruri munsi y'imyaka makumyabiri urubyiruko abakiri bato ni imyaka ibamo ibibazo byinshi ariko ni nazo mbaraga dufite z'igihugu dushishikariza urubyiruko rero kurinda umubiri wabo n'ubwenge bwabo cyane kuko niho igihugu kizubakira si na virusi itera sida gusa ahubwo tunabarinda no kujya mu bintu byatuma bagwa no mu bibazo nk'ibyo by'indwara cya mbere gikomeye unda no kwangiza urubyiruko ni ibiyobyabwenge tuvuge by'umwihariko ibisindisha nibwo butumwa bukomeye virusi itera sida rero mu rubyiruko iracyahari iragaragara uyu munyeshuri yiga mu kigo cya tisi gacuba hari ingamba yafashe nyuma yo kumva ibiganiro yahawe n'inzego z'ubuzima nafashe icyemezo nkanjye nk'umunyeshuri cyo kubwira abanyeshuri kwifata mu gihe byanze bagakoresha agakingirizo kubwira n'abandi bantu igihe tuzataha tujye mu biruhuko tukababwira ingaruka za sida n'uyanduye akazajya afata imiti ku gihe gana amavuriro amwegereye nubwo umubare w'abandura virusi itera sida mu rwanda ugikomeza kugaragara u rwanda ruvuga yuko iyi ndwara yagabanutse cyane kuko rugeze ku gipimo cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana y'abapimwa basanga baranduye bagafata imiti ndetse n'abashaka iyo miti bakayibonera ku gihe kuri icyo kigero icyakora u rwanda ruvuga ko urugamba rugikomeje ko intumbero ari ukubona urukingo cyangwa umuti wa virusi itera sida umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugaragaza ko abantu miliyoni hagati ya mirongo itatu n'icyenda na mirongo ine n'enye ku isi aribo bafite virusi itera sida mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu honyine handuye abagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu ijwi rya amerika amakuru aracabandana imiryango irenga amajana indwi mu yubatse amazu ahegereye ibiro by'umukuru w'igihugu ku mutumba wa gasenyi muri komune ya mutimbuzi mu ntara ya bujumbura mu burundi ntigira aho ikika umusaya imvu ni kuba itashoboye gusanura amazu yayo canke ngo yimuke kuko igihanganye na leta y'uburundi ku bijanye n'umuzibukiro ivuga ko ibwirizwa guhabwa ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu burundi mwisomerwe na therive ndayishimiye i kigali mu rwanda amakuru duhabwa n'isoko ryacu ryahishikiye ni uko amazu amwe amwe yasenyutse burundu ayandi atagifise impome zikwiye hakaba n'ayandi yamaze kwata imigaga ba nyene ayo mazu barifumbereje iki gipande gisigaye ni gito cane kandi nacyo giteye ubwoba ku buryo utohirahira ngo urakiraramo ahajya hose urabona ry'amafisiri asigaye urabona ko isigaye ku gapande gatonya tuberewe nabi gose nkaho imvura iguye habe ku murango turiruka habe mw'ijoro tukiruka tuza kuraba aho twokwikikiriza hoba hameze neza ico kizu mubona kiri ngaho oye tuje tugenda tukaryama hajya aho mu bizu bitaruzura abanyagihugu begeka ibomoka ry'ayo mazu kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu ayo nayo aharugwa ku mahegitari ijana na mirongo itandatu abamwe imiryango iharugwa hafi ibihumbi bitatu n'amajana atanu uyu mukenyezi marita ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga mirongo itanu urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo urabona ntidusanuye ntitugize gute batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye kandi na nyadufaranga ntatwo tuzotugura tubwiye ngo nitwuguruze konte n'izo konte amahera twuguruze ntayo twarise ubu no guherangira yaraheze buri kwezi bagatwara amahera n'aho boyaduha yoba aya konte ntiyoba ari ay'iwacu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta y'u Burundi yari yemereye abo banyagihugu umuzibukiro waharugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni zitanu z'amarundi ku hegitari imwe ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu muri kino gihe ihegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni mirongo itatu umukuru w'umutumba gasenyi avuga ko abo banyagihugu bakeneye umuzibukiro uharugwa mu mamiliyaridi zirenga ijana amosi ndacayisaba asaba leta ko yobatunganiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe uravye igihe baduharurira uca uraba uno munsi ibintu ingene biriko biramera ibintu vyaraduze ibikoresho vyo kubaka vyaraduze amatongo yarazimvye ahubwo mbere twosaba yuko na leta yosubira ikicara ikiyumvira najye amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongera ko kugira ngo abazimurwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja canke bidakunze ko yongera ko duha umuzibukiro yongera itegekanye n'amaparisera abantu bashobora kwimukiramo ni mu gihe umushikiranganji w'ibidukikije nawe avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice cumi ku ijana by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba prosper dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguzamateka wa mirongo ibiri n'icenda icyenda ukwezi kw'icumi yavuze ko inama shikiranganji ari isigaje kugira ico bikoze ko turindiriye intumbero y'inama shikiranganji kugira ngo idufashe gutora senari ko kwapurika kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje twokwizeza rero abenegihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo ico gikorwa kikaja mu bintu vya mbere vyokwigwa leta y'uburundi yashinze ko ibiro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa gasenyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abanyagihugu bamwe bari basanzwe barahubatse amazu abandi barahaguze amatongo yo kubakamwo basaba leta gushira mu ngiro mu maguru masha ingingo y'amajana ane na mirongo ibiri na gatanu y'itegeko rigenga amatongo mu burundi iyo nayo ivuga ko uwatswe itongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri georgie imyiyerekano y'abanyagihugu baharurwa mu bihumbi n'ibihumbi biyamiriza ingingo yo guhagarika ibiganiro vy'umugambi wo gusaba kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa buraya irabandanya abategetsi b'ico gihugu kiri mu masanganzira y'umugabane wa buraya na aziya bavuze ko abantu mirongo ine na bane bari mu bitaro inyuma y'iyo myiyerekano yatanguye kuwa kane w'indwi iheze ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu buvuga ko abari mu bitaro bagizwe n'abakoze imyiyerekano mirongo ibiri n'indwi n'abapolisi cumi na batandatu abiyerekanye kuwa gatandatu w'indwi twari dusozereye biyerekaniye imbere n'amashingamateka kugira amasaha y'ijoro cane bayitera amabuye bongera baturira ibitandukanye polisi y'ico gihugu nayo yaciye ibamijaguramwo ivyuka n'amazi bikoroza amosozi kugira ngo ibateshe mu vyo baturiye harimwo ishusho ya bizina ivanchika yatanguje umugambwe uri ku butegetsi georgian dream party uyu ni umutunzi karuhariwe muri georgie ubutunzi bwiwe buharurwa mu mamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolare ntibusobanuka ingene yaburonse ariko ico bikoze birazwi ko yabuvanye ahanini mu burusiya leta ya georgie ibicishije kuri ariki kobakize umushikiranganji wa mbere afise ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko itigeze ihagarika umugambi w'ibiganiro vyo kwinjira mu muryango w'umwe bwa buraya asigura ko ico bakoze ari ukwiyamiriza impande zitandukanye yemeza ko zihakana ivyavuye mu matora atamvu n'imwe zifatika zifise muri izo mpande harimwo umwe bwa buraya bwateye ivyatsi vyavuye mu matora y'abashingamateka yo mu kwezi kwa cumi uwo muryango wemeje ko amatora yaranzwe na twasorobo twinshi ku bwa leta ya georgie ivyavuzwe n'umwe bwa buraya ni intambamyi ikomeye itangira ico gihugu kwinjira muri uwo muryango umushikiranganji wa mbere wa georgie aha akagabisha abakora imyiyerekano avuga ko barenga ku mategeko akavuga yuko bazohanwa avuga kandi ko n'abanyepolitike basunikira abanywanyi bayo muri iyo myiyerekano bibereye mu biro vyabo nabo nyene bazohanwa mu kiganiro n'amenyeshamakuru yavugiyemwo amajambo yose yateye kandi ivyatsi ingingo ya amerika ihagarika imwe mu migambi itandukanye yakorana n'ico gihugu bivuye ku kutemera kwemera ivyavuye mu matora itangazo ry'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu rigira riti ingingo ya Georgia yo guhagarika kwinjira mu bumwe bwa buraya iranyuranye n'ibyifuzo by'abanyagihugu bayo n'uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro ryabo ntihagarika umugambi wo kwinjira mu bumwe bwa buraya gusa ahubwo iranazibira inzira zishikana ico gihugu mu muryango w'ubumwe bwa buraya no mu ishirahamwe ryiyemeje kwivunira umwasi hamwe otan umugambwe georgian drume mu gufata ino ngingo witesheje amahirwe yo gukorana n'ubumwe bwa buraya bya hagufi na hagufi kandi utumye georgia ishobora kuja mu byago ishobora gutegwa n'uburusiya umushikiranganji wa mbere wa georgia yavuze kandi ko ibikozwe na leta ya amerika yise ko iri mu nzira igenda bisi asigiye iragi rigoye leta yemirije kuza agira ati tuzorindira leta nshasha kugira ngo tuyage kuri iki kibazo nabo ku ruhande rw'ubumwe bwa buraya nabo basohoye itangazo muri make rivuga riti ico dufashe kuri ino ngingo ni uko isubiza inyuma intambwe ya demokarasi ya georgia ibi biraturaje ishinga dusabye abategetsi ba georgia kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikiriza ivyumviro byabo no kwirinda gukoresha inguvu mu banyagihugu biyerekana perezida wa georgie madame salomo zulabici nawe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap ko igihugu ciwe cacitse icibare c'uburusiya agira ati ico dusaba si imigumuko dusaba amatora mashasha ashira imbere ibyifuzo by'abanyagihugu ibiyavuyemwo bikaba ukuri muri georgie umukuru w'igihugu nta jambo rinini aba afise ku itunganywa ry'igihugu n'ingingo zacu asa nk'uri muri ayo mabanga mu buryo bw'ivyubahiro gusa ufise ijambo nyamukuru n'umushikiranganji wa mbere atorwa n'abashingamateka perezida ahari ubu ava mugambwe utandukanye n'umushikiranganji wa mbere ubu rero perezida salome ashigikiye ko georgi iba mu bumwe bwa buraya ariko umushikiranganji wa mbere bizina n'umugambwe wiwe ufise ubwinshi muri amashingamateka babonwa nk'abari ku ruhande rw'uburusiya kandi nk'abarwanya ibihugu vyo mu burengero ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru y'imikino ubu naho duhereye mu burundi umurwi w'urunani uri mu nkino za elite ya cumi na gatandatu barayisozereye inkino z'imirwi uri mu kibanza ca mbere urunani rwakatishije itiki yo gukina igice ca kabiri gishira ica nyuma rukabaramuka rutsinze kuri uno wa mbere ruzoba ruronse uburenganzira bwo kwitabira inkino za bal z'uno mwaka inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru wacu desire hatunga imana abakunzi b'uwo mugwi w'urunani bavuye mu mihingo itandukanye y'isi barishimiye intsinzi y'umugwi wabo bakaba bizeye ko uzoshika mu nkino za bale kennedy munyankindi yakiniye uwo mugwi yaje kuwushyigikira avuye mu gihugu cya suwede amenyesha ko kugira umumenyereza w'umunyamwuga byabafashije cyane kubona intsinzi urunani aho rugeze ubu navuga yuko abarongoye urunani bakoze ibikora inka ekipa igeze heza hanyuma ikintu kininiya cyane bakoze ni uko bazanye umumenyereza ashobora gukora ibintu nka porofesiyonarizme atanga amayide yiwe bakamureka agakora ni umukoci agendera kuri disipurine na regire cyane cyane nibaza yuko yatsinze maci takitikima kurusha umukoci wa siti oyiri y'abaganda twari ko turakina uno mukunzi wa dinamo umugwi ukebana cyane n'urunani arakeza uwo mugwi akawifuriza kugera aho batageze ni ukuri genda byakira neza cyane kuko urunani nubwo atari umurwi wanje genda wishyigikiye kubera bagiye baserukira twese barya baserukiye igihugu ntibaserukiye abanyarunani gusa ni uko gusa bitashoboka ahubwo naje mba narabaherekeje kugira turondere intsinzi hamwe tuyizanire hamwe mu ncamake turabishima rwose ku ntambwe bariko baragira n'ingene bariko barabyifatamo ahubwo imana ibaje imbere ni inkino zitoroheye urunani ariko rwitwara kigabo rurangiza rudatsinzwe nk'uko Elvis Hakizimana ishegera cy'umumenyereza w'urunani yabibwiye ijwi rya Amerika amenyesha ko izo nkino zabasigiye icigwa gikomeye twasanze ikintu cya mbere gikomeye ari ukutava muri maci iyo umuguha ukubwiye imbere amanota menshi uguma ukina kirazira kuheba maci rero batugira imbere amanota mirongo ibiri n'abiri turashobora kurutsinda urukino muri ariko ruheze dutsinze apwe porongasiyo ni ikintu cya mbere twishimira ko ravyerekana yuko ufise umugwi udaheba kandi tuma turi muri maci ivyo byose rero bitwereka yuko umugwi wacu uh, ukomeye ku mpande zose yaba uh, kote tekinike meme na kondition physique meme no mental si ibintu bisanzwe gushobora gutena izo match zose zitatu tugiye gukina demi final nivyo uh, uzosinda izo azobaronse akaryo ko gushobora kubandanya muri uh, bar twizera yuko bizogenda neza turuteguye neza ama tukaguma turi concentre objectif tukayishikako n'abakinyi barishimiye igikorwa bakoze kavakure Brian amenyesha ko biteguye n'umutima uri hamwe urukino rw'igice cya kabiri gishira icya nyuma twe finali yacu ni ejo kwa finali demi finali y'ejo dushoboye gutsinda ni qualification ni direct kini nabo tumeze neza cyane twese turi confiant mu mitwe turazi yuko dukina turi concentre dukomeje ingufu tukaba apike ku makonsigne y'umukoca turazi ko byose bizogenda neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu urunani rwari rwashyitse muri izo nkino za elite cumi na gatandatu ariko ntirwashobora kurengana iyo ntambwe kugira rukine inkino za bale desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana urakoze ijwi rya amerika tuje tubandanya tubashikiriza amateka ya hambere ya ekipe y'igihugu y'u rwanda mu mukino w'intoki wa volleyball mu ciciro c'abagore jean claude munyandinda ahere aho twagarukirije ubushize mu kiganiro cyacu cya siporo cy'ubushize madame gertrude kubwimana umuyobozi wa tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu rwanda akaba yaranabaye umukinnyi kabuhariwe mu ikipe y'igihugu y'abagore yatubwiye uko iyo kipe yari yubakitse n'abakinnyi bari bayigize mu myaka isoza za mirongo inani yerekeza za mirongo cyenda muri aka kanya uyu muyobozi agiye kugaruka ku marushanwa y'ingenzi ikipe yitabiriye ibanga rituma akomeza kugaragara nk'ukiri muto ndetse n'ubumwe umukino wa volleyball wubatse hagati y'abakinnyi bakanyujijeho
nagambiriye gutwaza ngo ngende imbere abo tubana bose turafatanya ngo mu byo dukora byose turi imbere mu gutangira gertrude kubwimana aratubwira uko begukanye igikombe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani ndetse n'andi marushanwa yakurikiyeho ikipe y'igihugu y'u rwanda yaserutsemo iryo rushanwa ryari irushanwa rya zone ya kane icyo gihe u rwanda rwari rukiri muri zone ya kane iryo rushanwa ryari ryabereye i kigali twatozwaga na nyakwigendera alphonse rutsindura wazize jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane twari twarikinye rero i kigali birangira tunatsinze ikipe yacu iratsinda twakinaga na ngora nayo yari yageze kuri finali ariko twarayitsinda icyo gihe dutwara igikombe n'abarundi bari bahari irindi rushanwa twaserukiyemo ryabereye muri kenya bari barimo gutaha iya stade nyayo hari iy'u rwanda hari iyo kenya hari iyo na tanzania n'ubugande bwari buhari ariko icyo gihe kenya yabaye iya mbere u rwanda ruba urwa kabiri hari none n'irindi rushanwa twagiyemo nanone muri mirongo inani n'icyenda bagiye gukina muri il morise dukinira igikombe cya afurika coupe d'afrique de nation hari mu makipe menshi agera kuri a- ku munani u rwanda rwatahukanye umwanya wa gatandatu gertrude kubwimana afite imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko ariko ntawabimenya agaragara nk'umuntu ukiri mu myaka nka mirongo itatu n'itanu kandi ari umubyeyi ukujije uko guhorana isura y'urubyiruko hari ibanga ribyihishe inyuma ibanga ni ugukora siporo ukayikunda ikindi ni ukugira disipurine mu byo ukora byose kandi noneho akazi kose ubonye uragakora ndavuga akazi kose n'iyo uri mu rugo ntabwo uvuga ngo ibi bigenewe uyu bigenewe uyu kandi burya nabonye ikintu cya mbere cyo gusaza ari ugusaza mu mutwe niho hatangira iyo watangiye kumva ko mu mutwe washaje ko icyo utagishobora uhita usaza ariko ikindi kibanga cyane ni disipurine abahoze bakina ikipe y'igihugu ya volleyball mu bagore barimo na gertrude kubwimana nubwo bacyuye igihe nk'abakinnyi babigize umwuga baracyafite byinshi bibahuza bishimangira ubuvandimwe dufite na gurupe duhuriraho tuyita les anciennes de l'équipe nationale amakuru yose turayaparitaja iyo umuntu yagize ibirori turabyitabira tugafatanya mbega aho ari hose turabasuhuza kandi iyi ntashyo barayumva kuko dukunda guhurira ku rubuga ntabwo twigize dutandukana harimo tuzi neza twareranywe barimo benshi dukumbuye twibuka ibyiza dusangiye nta gisumba umuto mwareranywe mu ngobyi
muri gahunda zacu zo gusubiza amaso inyuma ngo turebe amateka y'abanyabigwi ba siporo mu rwanda turateganya no kwinjira mu yindi mikino twibanda ku bakanyujijeho haba muri ruhago mu mikino y'intoki ndetse n'abo muri siporo y'umuntu ku giti cye mu bakinnyi tuzagarukaho bashyizeho intangamugangzanyo twavuga nka ferdinand rutikanga wamamaye mu iteramakofe na marisiya na mukamurenzi wagendaga nk'ingeragere muri siporo yo gusiganwa ku maguru jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika ubu naho ni umwanya tubashikiriza ijambo ry'inka ntangamarara ribasigurira imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi n'abiri isi yose yizihiza umunsi w'icyorezo cya sida uwo munsi ukaba wizihizwa kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani mu rwego rwo gukangura rubanda ku bibazo bijyanye n'iyo ndwara ndetse akaba ari n'uburyo bwo kunamira abahitanywe n'icyo cyorezo cyangwa abapfuye kubera ingaruka z'iyo ndwara intego y'uyu mwaka ni iyoboka inzira y'uburenganzira ubuzima bwanjye uburenganzira bwanjye iyo ntego igamije kwibutsa buri wese ko buri muntu afite uburenganzira bwo kwitabwaho mu kubungabunga amagara ye harimo no kwirinda sida kuyivura n'ibindi bikorwa byo kumwitaho buri gihe cyose n'aho ariho hose abishakiye ubu burenganzira ni ubwa buri wese yaba afite cyangwa adafite sida icyo yaba ari cyo cyose nta kuvangura ubwoko igitsina cyangwa aho atuye virusi ya sida yicisha umurwayi kugenda imunga ububasha bw'umubiri bwo kwirwanaho umunsi wo kuzirikana indwara ya sida ku isi ugitangira dore hashize imyaka mirongo itatu n'itandatu kuba umuntu yaripimishaga bakamusangamo sida byabaga ari nko kumukatira urwo gupfa kuko icyizere cyo kurama kitarenzaga imyaka ibiri ariko kuri ubu tugiye kugera mu gihe abantu bazajya babaho batikanga indwara ya sida mu buzima bwabo ariko nubwo twateye intambwe mu kwirinda no kuvura iyo ndwara abaturage benshi basa n'abagizwe ibicibwa bo bugarijwe bikomeye no kuba bakwandura sida hari abantu bakunze gusigwa ibara abandi bakabanena ndetse bakanahutazwa cyangwa amategeko ntarengera abantu bazwiho nk'abagabo baryamana n'abandi bagabo ariko indwara ya sida ntishobora gusezererwa ku isi ibibazo byihariye by'aba baturage n'andi matsinda yose bidakemuwe ku bireba leta zunze ubumwe za amerika hashyizweho gahunda y'ibiro bya perezida yo kugoboka byihutirwa bugarijwe na sida porogaramu yiswe pepufari kuva yatangira mu bihumbi bibiri na gatatu iyo porogaramu yagabanyije ku buryo bugaragara ikwirakwizwa rya sida yongera ibikorwa byo gupima sida maze iramira amagara y'abantu bagera kuri miliyoni makumyabiri n'eshanu mu myaka makumyabiri imaze mu bihugu mirongo itanu ikoreramo perezida biden mu nyandiko yashyize ahagaragara yagize ati iyo porogaramu ya pepufari yibanda mu kugena iminsi izaza ishingiye ku kwirinda ubwandu bwa sida buri muntu wese akabasha kubona imiti imuvura noneho abantu bose bakabaho nta cyasha cyangwa se igisebo cyakunze kuranga indwara ya sida yungamo ati turi hafi gusezerera burundu icyorezo cya sida dufite ubuhanga dufite imiti ariko cyane cyane dushyize hamwe twese ati nimureke tuzirikane imiryango yose yabuze abayo kubera indwara ya sida n'abandi bose kuri ubu barwaye sida twibuke kandi n'impirimbanyi abashakashatsi mu by'ubuhanga abaganga n'abandi babungabunga imibereho y'abarwayi kuko bose batigeze bahumbya mu kurwanya icyorezo cya sida iryo ryari ijambo ry'intangamadara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika akaba ari naryo duce dusozerera ko ibiganiro n'amakuru byacu by'uno munsi ndabashimire ko mwaduteza abiri kuri mikono muhinga bw'ivyuma mari kumwe na diana ninahazwe ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu bindi biganiro n'amakuru ngiye kubategurira